Iyi ni ijwi ry'Amerika. Kaze mu biganiro vyacu tubafitiye kuri iyi saha hano muri studio ya gatanu i Washington DC kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo afatanyije nanjye Ernest Tugeziwe ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu ivyigwa biheruka birekana yuko abarundi babiri kuri batatu bari mu bukene bunini cyane
uwo ni Arthur Rushemeza umuhinga w'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe iterambere PNUD ku rwego rw'Uburundi avuga ku bukene bwugarije igihugu c'Uburundi ubwato bw'inkwano bwa Amerika bwariko bugenzura amazi mu kigoro c'Abarabu bwarashe insoro zo kugabisha ubwato bw'inkwano bw'igihugu ca Iran
naho mu burasirazuba bwo hagati uyu munsi leta ya Israeli yakuyeho uburyo yari yarashizeho bwo gusaka ikintu cyose cyaba gikoze mu cyuma cyaba gitwawe n'abantu bazaga gusura ubutaka butagatifu
Tundu Lisu umushingamateka akomeye atavuga rumwe na leta y'igihugu ca Tanzania yagirijwe ko yakoresheje amajambo yerekana urwango afitiye umukuru w'igihugu John Magufuli
mu gihugu cy'ubugande kandi inteko ishinga amategeko ya uganda ntirafata umwanzuro ku itegeko rigenga ubutaka imaze iminsi isuzuma ariko ubu ikibazo kigibwaho impaka nyinshi mu banyauganda ni imyaka y'uwiyamamariza kuyobora iki gihugu
aya makuru hamwe n'ayandi abateguriye turayagaruka mu kanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu amakuru avugwa hirya no hino twabateguriye Jair Kushner umukwe wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump akongera akaba ari umuhanuzi mukuru wiwe yishuye mu mwiherero n'umunsi ku wa kabiri ibibazo by'umugwi ujejwe ibibazo bijyanye n'iperereza mu nama nshingamateka ya amerika ivyo biri mu itohoza akuvuze ko nimba uburusiya bwarivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri amerika mu mwaka uheze igihe yinjira mu kibanza yabarizwamwo ivyo bibazo Kushner yareka aramwenyura yamara ntiyavuganye n'abamenyeshamakuru yishyuye ku munsi wa mbere ibibazo by'abagize umugwi w'inama nkenguzamateka ujejwe ibibazo bijyanye n'iperereza mu mwiherero yarahakanye ku mugaragaro ko we cyangwa undi uwo ari we wese yari mu bajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza cya Trump yoba yaravuganye n'abaserukira uburusiya mu buryo ubwo ari bwo bwose budatumbereye haba imbere cyangwa inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa cumi na rimwe mu mwaka uheze muri amerika perezida Trump yakoresheje urubuga Twitter uno munsi wa kabiri kugira yerekane ko ashimishijwe n'ibyo Jair Kushner yashikirije ku munsi wa mbere twerekeje no mu burasirazuba bwo hagati uyu munsi leta ya Israeli yakuyeho uburyo yari yarashizeho bwo gusaka ikintu cyose cyaba gikoze mu cyuma cyaba gitwawe n'abantu baza gusura ubutaka butagatifu icyumweru cyari kimaze kurenga abanyapalestine bigaragambiriza ku butaka butagatifu mu mujyi wa Yerusalemu kubera uburyo bushya bwo gusaka bwari bwarashyizweho uburyo ntibwari bwishimiwe na gato n'abayisilamu bakomoka muri Palestine Lami Hamdallah minisitiri w'intebe wa Palestine nawe yari yarahamagariye abayisilamu gukomeza kubyamagana ndetse bagakomeza gusengera hanze mu kibuga aho kwinjiramo imbere ku bufatanye bwa amerika ambasaderi david fredman yabashije guhuza impande zombi isirayeli yemera gukuraho ubwo buryo yari yaratangije kuva ku itariki ya cumi na kane z'uku kwezi nyuma y'uko abiyahuzi baharasiye abapolisi bayo babiri gusa nubwo byakuweho imyigaragambyo yo iracyakomeje kuko n'ubundi isirayeli yashyizeho za kamera muri buri gace kose k'ubutaka abayisilamu bifuza ko nazo zakurwaho ngo kuko uh, zibangamiye ubwisanzure mu masengesho yabo kwene nkuru yo mu mahanga ubwato bw'ingwano bwa leta zunze ubumwe za amerika bwariko bugenzura amazi yo mu kigobe c'abarabu bwarashe insoro zo kugabisha ubwato bw'ingwano bwa iran ivyo inyuma yo kubwa bwato bwegereye cyane ubwato bwa amerika ivyo vyemejwe n'umutegetsi wo mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa leta zunze ubumwe za amerika uno munsi wa kabiri ubwo bwato bw'ingwano bwa amerika bwitwa the uss thunderbird bwarashe insoro zo kugabisha ubwato bw'igihugu cya Iran inyuma y'uko ubwo bwato bwegereye ubwato USS Thunderbird imetero ijana na mirongo ine bufise umuvuduko munini izo nsoro zakoreshejwe nk'uburyo bwa nyuma inyuma y'uko ubwato bw'igihugu cya Iran bwanse kwishura ku kamo gatewe kuri radiyo n'ibindi bimenyetso bikoresha bikoresha by'ubwato bwa Amerika umutegetsi wo mu bushikiranganje bujejwe kwivuna abansi wa amerika avuga ko agasomboruso ka iran atakindi gakora atari ugutuma ibintu bishobora kuvamo isanganya mu bishobora gutuma haba inkurikizi zikomeye
radiyo ijwi ry'amerika kuri uyu wa kabiri impande zombi zitavuga rumwe mu gihugu cya libiya zimaze gusinya amasezerano y'ubwumvikane no guhagarika imirwano muri iki gihugu aya masezerano yasinyiwe imbere y'umuhuza emmanuel macron perezida w'igihugu cy'ubufaransa nk'uko bitangazwa n'ibiro bya perezida w'ubufaransa ku gicamunsi cya none nibwo minisitiri w'intebe wa libiya fayez al salaj ndetse na karifa haftar ba, uh, batavuga rumwe bahuye na perezida macron ku murongo w'ibyigwa hari uguhagarika intambara no gutegura amatora y'umukuru w'igihugu mu buryo bwa vuba aba bagabo baherukaga guhura mu kwezi kwa gatanu i abu dhabi nyuma y'umwaka n'igice batavugana libiya yagiye ivugwaho ivugwamo imvururu za hato na hato kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe nyuma y'ihirikwa ku butegetsi ry'uwari perezida muhammar kadafi icyo gihe cyose uruhande rwa haftar rutavuga rumwe n'ubutegetsi rwagiye rugaragaza kutemeranya n'umuryango w'abibumbye ruwushinja gushyigikira ubutegetsi bwa fayez arselaji
tundurisu umushingamateka akomeye atavuga rumwe na leta y'igihugu cya tanzania yagirizwe ko yakoresheje amajambo yerekana urwango afitiye umukuru w'igihugu john magufuli mu kumwita ko n'umutegetsi atwaza agahotoro tundu risu ayoboye abatavuga rumwe na leta mu nama nshingamateka akaba ayoboye urwego rw'abashingwamanza muri tanzania yahagaritswe mu ndwi iheze ivyo inyuma y'uko ahaye ikiganiro abamenyeshamakuru aho yanebaguye perezida magufuli yongera ridoga ku bwoba buri mu gihugu cyose inyuma y'uko yitavye sentare ku munsi wa mbere risu yasubijwe mu munyororo imbere y'uko hafatwa ingingo ku munsi wa kane ku byo yasabye byo kurekurwa atanze ingwate risu yagirizwa ko yakoresheje amajambo ashobora gutera urwango rufatiye ku bwoko risu yari aherekejwe n'abashingomanza bagera kuri mirongo ibiri yarahakanye ibyaha yagirizwa igihe yaseruka muri sentare ku munsi wa mbere ibyatangajwe na tundu risu n'ifungwa ryiwe bibaye mu gihe umwuka mubi utera wiyongera ku buyobozi bukoresha igikenye bwa perezida magufuli
tukiri muri afurika kandi inteko ishinga amategeko ya uganda ntirafata umwanzuro ku itegeko rigenga ubutaka imaze iminsi isuzuma ariko ubu ikibazo kigibwaho impaka nyinshi mu banyauganda ni imyaka y'uwiyamamariza kuyobora iki gihugu ubusanzwe ingingo y'ijana na kabiri mu itegeko nshinga rya uganda ivuga ko uwiyamamariza kuba perezida agomba kuba ari hagati y'imyaka mirongo itatu n'itanu ndetse na mirongo irindwi n'itanu y'amavuko ibi bisobanura neza ko perezida yoweri museveni wavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na kane uzaba afite imyaka mirongo irindwi n'itandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe atazemererwa kwiyamamaza muri uwo mwaka nibwo uganda izakoresha andi matora y'umukuru w'igihugu gusa nubwo icyifuzo cyo guhindura iyi ngingo kitaragezwa imbere y'inteko abaturage batangiye kugaragaza ko batabishaka ndetse batangiye no kwihanangiriza abadepite umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi bwana david abala avuga ko abatangiye gutuka ko n'abaturage bemeza ko hari abadepite bamaze kwishyurwa amadolari arenga ibihumbi ijana ngo bazahindure iyi ngingo iyi ngingo iramutse ihinduwe ishobora kuzateza imvururu muri iki gihugu abaturage badahwema kugaragaza ko bashaka impinduka z'ubutegetsi bwa Museveni uyu mugabo usa nk'utanafite gahunda yo kurekura ubutegetsi ayobora Uganda kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatandatu Fidel urakoze ku yindi nkuru yerekeye afurika abantu batanu bishwe mu bitero bitari bike byagizwe n'abikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu mu ijoro ryo ku munsi wa mbere rya shiri n'umunsi wa kabiri mu bice bitatu mu buraruko bw'igihugu cya burkina faso hafi y'urubibe n'igihugu cya mali ibyo bitangazwa n'abajejwe umutekano muri ako karere umutegetsi wo muri ako karere avuga ko ibyo bitero byagizwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye abagize ivyo bitero bashobora kuba ari abagira iterabwoba bagendera ku mapikipiki abasirikare n'igipolisi bararungiswe muri ako karere uno munsi kwa kabiri uburaruko bw'igihugu ca burkina faso hafi y'urubibe n'ibihugu vya mali na niger ni akarere kageramiwe n'ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwezi kwa gatatu igikorwa ca gisirikare ahitwa petega catumye umukuru w'abagira iterabwoba aruna diko yicwa ababa mu karere ko mu buraruko bwa burkina faso babayeho mu bwoba bwinshi kubera ibitero bitari bike byahitanye abasivile n'abasirikare batari bake porogaramu zacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo ijwi rya amerika muwandanya kuzikurikiranira kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kudukurikira kandi mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu ati gmail com kuri facebook ni radiyo yacu mu ijambo rimwe ndetse no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu rwanda leta y'u rwanda irahakana ko haba hari umuntu waguye mu gikorwa cyo gusenya inyubako ya hoteli top tower imaze ibyumweru bibiri isenywe ni nyuma y'ibyatangajwe na ambasaderi w'umuryango w'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i burayi michael lyon umunyamakuru ijwi ry'amerika asumta kaboyi uri i kigali niwe wadukurikiraniye inkuru intandaro y'amagambo avuguruzanya yaturutse ku butumwa bwa twitter bwoherejwe n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i burayi mu rwanda ku rukuta rwe rwa twitter ambasaderi michael ryan yanditse anenga ibikorwa byo gusenya hoteli ya top tower yagize ati igikorwa kigayitse cyo gusenya inyubako ya top tower yegeranye n'urugo rw'uhagarariye ibihugu by'i burayi mu rwanda cyahitanye urukuta rw'inyubako ye ndetse kinahitana umuntu iyi nyandiko yasubijwe n'abantu benshi banyuranye barimo abayobozi bo hejuru ba leta barimo minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnson businge nawe asubiza avuga ko ibyavuzwe na ambasaderi ryan bitarimo ukuri kuri twitter ye minisitiri businge yasabye ambasaderi michael ryan kuvuguruza ibyo yanditse akananyomoza iby'urupfu rw'umuntu yatangaje avuga ko nta muntu wigeze agwa muri kiriya gikorwa mu byumweru bibiri bishize iyi nzu nibwo yatangiye gusenywa kugeza ubu ntiragera hasi yose ariko agasongero kayo kamaze kugwa umujyi wa kigali wari wasohoye itangazo tariki ya cumi na rimwe z'ukwezi kwa karindwi risobanura ko iyi nzu isenywe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera mu gice iyi hoteli top tower iherereyemo ku kimihurura mu mujyi wa kigali iki gice cy'umujyi kigaragara amazu akomeye nka convention center ndetse n'inzu inteko ishinga amategeko y'u rwanda ikoreramo iri hafi yawo umujyi wa kigali uvuga ko icyemezo cyo gusenya iyi nyubako ya top tower gifashwe nyuma y'aho bene yo bananiwe kuyihuza n'imyubakiro yifuzwa mu gace iherereyemo gusa iyi nyubako isenywe yari imaze igihe ifunzwe yari yahagaritswe n'umujyi wa kigali uvuga ko yubatswe mu buryo budakomeye bushobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abayigana n'abayikoreramo kuva iyi nzu yatangira gusenywa nta bantu begera aho icyo gikorwa kibera kuko hagoswe n'amabati akikije iyo nzu cyakora uri inyuma ashobora kubona ivumbi ritumuka kugeza ubu nyiri iyi hoteli nta kintu na kimwe yigeze atangaza ku ihirikwa ry'inzu ye hoteli topu tawa ibaye inzu ya kabiri ihiritswe mu mujyi wa kigali nyuma y'indi inyubako y'umunyemarasi na paul rwigara yashenywe mu myaka ibiri ishize umujyi wa kigali uvuga ko yubatswe idafite ibyangombwa bisabwa izindi nzu zirimo gusenywa mu mujyi wa kigali zo zisenywa na ba nyirazo mu rwego rwo gukurikiza igishushanyo mbonera asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali reka tugushimire asumta kaboyi dukomereze mu rwanda kandi kuri uyu wa kabiri umucamanza w'urukiko rukuru yapfundikiye urubanza ubushinjacyaha burigamo emmanuel mbarushimana ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu mbarushimana n'ubwunganizi basoje basaba gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha maze umucamanza akazamugira umwere ni mu gihe mu ntangiriro z'uyu mwaka ubushinjacyaha bwamusabiye kumuhamya ibyaha byose rumurega rukazamuhanisha igifungo cya burundu eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri mu rwanda yadukurikiraniye inkuru ku munsi wa nyuma wabo bagira icyo bavuga ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu ubushinjacyaha burega bwana emmanuel mbarushimana abahagarara inyungu z'ubutabera bafashe umwanya munini bibanda ku bikorwa bigize ibyo byaha birimo ibyo gushinga amabariyeri nk'iyo mu nda atemwa ubushinjacyaha buvuga ko yicirwagaho abatutsi ibitero byo ku musozi wa kabuye n'ibikorwa byo kuyobora amanama yateguraga jenoside ubushinjacyaha burega mbarushimana metere christophe twagira yezu yashimangira urukiko ko igihe ruzaba rusesengura imikirize y'urubanza ruzasanga nta gikorwa na kimwe kidashidikanywaho yavuze ko byose bishingiye ku mvugo z'abatanga amakuru n'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha yavuze ko buri mvugo y'umutangabuhamya ifite indi yivuguruzaho umwe agenda yivuguruza ubwe ubundi akavuguruzwa na bagenzi be ku bikorwa bimwe yavuze ko nta kimenyetso kigaragaza ko koko mbarushimana yagaragaye mu nama zacuraga umugambi wo gukora jenoside metere twagira yezu yaburaniye uregwa avuga ko na mbere ya jenoside nta rwango yari yarigeze agaragariza ubwoko bw'abatutsi ko yari yarabashatsemo kandi ko byagaragaye ko no kwa mbarushimana interahamwe zahateye zishaka kwica abatutsi yari yahishe kuri we nk'uko bakunze kubivuga ibyo byose bigaragaza ko ubushinjacyaha bwareze mbarushimana bumwitiranya n'undi muntu kuko buvuga ko yari umugenzuzi w'amashuri igihe jenoside yabaga mu gihe uwo burega yari amaze imyaka ibiri atagikora ako kazi mu mvugo yumvikanisha ukwiyoroshya gukomeye imbere y'umucamanza metere twagirayezu yagize ati nyakubahwa perezida w'iburanisha umucamanza mukuru aba ari mu mwanya w'imana nk'umucamanza mukuru kandi twizeye ko imana izabibafasha mu muzatere intambwe murebe n'ibyo ababuranyi bombi batagezeho ati dukurikije ibimenyetso bigaragara dusanga mbarushimana yagirwa umwere imvugo y'uyu munyamategeko ku bimenyetso by'ubushinjacyaha ntiri kure y'iya mugenzi we metere jean claude shoshi bizimana wabwiye urukiko ko ikirego mbarushimana yireguraho kitagira ibimenyetso n'ibihari kuri we n'ibimenyetso yise ko bidashinga mbarushimana yahise yongera asubirana ijambo maze avuga ko urubanza rurangiye mu buryo atifuzaga ashaka kumvikanisha ko umucamanza yaba amupfukiranye hari byinshi yashakaga kuvuga kuri uru rubanza umucamanza bwana antoine muhima yamwibukije ko igihe yamugeneye cyo kwisobanura cyarangiye mbarushimana yavuze ko asanga urubanza rupfundikiwe hakiri icyuho mu bibazo bidasubijwe birimo byo gushidikanya kuvuga ibyo afata ko binyuranye n'ukuri ku batangabuhamya n'ubushinjacyaha ukuvuguruza no kuvuguruzanya n'ibindi umucamanza yongeye kumwibutsa ko biri mu nshingano z'urukiko kuzabisuzuma yumvikanye yikoma ubushinjacyaha ko bwamutwereye ibyaha bya jenoside buvuga ko yabikoranye na leta kandi yari umuturage usanzwe avuga ko uretse no kubikorana n'iyo leta atari akiri umukozi wayo yasabye urukiko kuzita ku nyandiko mvugo zaturutse mu nkiko za denimaki kuko avuga ko ibizikubiyemo bivuguruzanya cyane n'ibyavugiwe mu rwanda mbarushimana yavuze ko nta mpamvu n'imwe asanga yagombye kuba akurikiranwa n'ubutabera bw'u rwanda yavuze ko kuba mu rwanda nta tegeko na rimwe ryateganyaga ibyaha n'ibihano igihe bivuga ko yakoreye ibyaha ubwabyo byumvikanisha ko nta mpamvu y'urubanza yibukije ko mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'umunani u rwanda rwashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga hanakanakumira icyaha cya jenoside ariko ntirwashyira icyaha cya jenoside mu mategeko yarwo umucamanza yamubwiye ko uretse jenoside hari n'ibindi byaha aregwa mbarushimana yasubije ko byose abiregerwa hamwe mu bimenyetso bimwe yavuze ko ubushinjacyaha bufite ikimenyetso kimwe gusa cy'imvugo z'abatangabuhamya n'abatangamakuru yabwikomye ko bwaguretse inyandiko zabo maze wazita ibihimbano bikoranye ubuswa kuko ngo bamwe muri ba nyir'izo nyandiko bageze mu rukiko barazihakana ku bihano umushinjacyaha yamusabiye byo gufungwa burundu mu ijambo rya nyuma mbarushimana yateruye agira ati uretse no kuvuga kuri ibyo bihano nk'uko abanyamategeko babigaragaje n'uko nanjye nabivuze ko nta mpamvu y'uru rubanza urukiko rwabategeka gusubirana iyi myenda yabo bantije aho yavugaga impuzankano y'iroza iranga abagororwa ngasubira mu buzima busanzwe umucamanza yashimiye impande zombi ku gihe zimaze ziburana avuga ko buri ruhande rwakoze icyo rwagombaga gukora kugeza urubanza rupfundikiwe yibukije ko kubera ubunini bw'urubanza ndetse n'ikiruhuko abacamanza bagiye kujyamo mu kwezi kwa munani urubanza ruzatinda gusomwa bwana emmanuel mbarushimana w'imyaka mirongo itanu n'itanu ubushinjacyaha bw'u rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha ubushinjacyaha umurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine muganza hari muri perefegitura ya butare mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ubu mu karere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo n'urubanza rupfundikiwe nyuma y'imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi mbarushimana wigeze kubaho umugenzuzi w'amashuri abanza mu cyahoze ari komine muganza ibyaha byose arabihakana yageze mu rwanda avuye mu gihugu cya denmark mu mwaka ushize bibiri na cumi na kane umucamanza bwana antoine muhima yatangaje ko azasoma imyanzuro ya nyuma y'urubanza ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka niba ntagihindutse aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
radiyo ijwi rya amerika washington disi uburundi buri mu bihugu bitatu vya mbere bikenyeye ku isi abarundi babiri kuri batatu babayeho mu bukene bwinshi ivyo biri mu cegeranyo c'igisata ca onu kiraba ibijanye n'iterambere ku isi pnud leta y'uburundi imenyesha ko ibi bitigiri igiye kubikoresha mu gusaba abayifasha kongereza inguvu mu kuyisahiriza mu migambi y'iterambere no kurwanya ubukene nivyo dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza ico cegeranyo c'igisata ca onu kijejwe iterambere kw'isi pinide cerekana ko mu myaka mirongo ibiri n'itanu iheze uburundi bwagumye buri mu bihugu bitanu vya mbere bikenye kurusha ibindi kw'isi urugero rw'ubutunzi n'iterambere vyerekanwa mu vyegeranyo vya pinude kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda vyama vyisunga ibintu bitari bike harimwo amafaranga abantu binjiza ku mwaka ku mwaka urugero abanyagihugu bashira abana babo mu mashure n'amahirwe bafise yo gushobora kuja kwivuza abahinga ba piniyuda bemeza ko ibi bituma hatangwa igicapo kibereye mu byagezwe ko n'ibyokorwa aho gufatira gusa ku mafaranga umunyagihugu yinjiza muri rusangi ku mwaka ku mwaka nk'uko abahinga mu byerekeye ubutunzi bakunze kubikora Arthur Rushemeza umuhinga wa piniyuda ku rwego rw'u Burundi asigura ko iki gihugu kiri mu vya mbere bikenye ku isi no mu karere aratanga uturorero icambere nuko nk'ubukene bukiri bwinshi nk'abantu bakenye cyane ivyigwa biheruka birekana yuko abarundi babiri kuri batatu bari mu bukene bunini cyane kandi naho twateye imbere mu vyerekeye amagara y'abavyeyi amagara y'abana bakiri batoya birerekana yuko uburundi bukiri inyuma vyerekeye urunganwe mu bihugu byo muri Afrika iri munsi ya Sahara turacari inyuma kugira ngo Burundi buve inyuma rushemeza atubwira bimwe mu vyokorwa imigambi no gukora muri byinshi batibagiye no gufasha umunyagihugu kugira ashobore kuraba iterambere ryiwe iyo raporo iravuga yuko ushobora guteza imbere ya demokarasi sosiyete sivile igatera imbere kuko ishobora kuraba ibintu bitagenda neza ikabishyira imbere bwaba biciye mu biganiro amapolitike yo gufasha abatishoboye imwe bita politike protection sociale mu gifaransa cyangwa kurinda impanuka zishobora gushika nk'ibi bita catastrophe naturelle ishobora gutuma inzara itera gusumba ibyo byose akaba amapolitike atumya umuntu yitanga ibyo byose ashaka akamenya ingene avyifatamo bibaye indagurika usanga bitera isi ugasanga birunyuye nk'ubukene bubaye bwinshi indya zirabuze novuga yuko ari bisata byinshi byo guteza imbere kimwe ivyereka agateka kazema na muntu ubutungane guteza imbere ubutunzi kugira abantu bose baronka akazi abantu bose baronka ikibabeshaho mu kurindira ko ivyo vyifuzo bishitswa leta ihamagarira abegwa n'iterambere ry'abanya abanyagihugu bose gufatira kuri iyi raporo mu guhindura ibintu jean bosco ntayimpera umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari ibereye j'invite donc toutes les parties prenantes au développement du burundi notamment les représentants du parlement agira ati mpamagariye rero imigwi yose yegwa n'iterambere ry'uburundi nk'abashingamateka n'abakenguzamateka intumwa za leta amashyirahamwe yigenga abikorera utwabo n'abashakashatsi kugira iyaba iyi raporo kugira ngo bimbike mu mikenyuro n'ingingo zotuma haba iterambere ridakumira no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza rushemeza nawe aragaruka ku kindi kintu nyamukuru abafata ingingo bakwiye kwihutira icambere cambere ni ukugira amapolitike yegereye abakenye gusumba abandi icambere murumva yuko ifo kumenya abo bantu bakenye gusumba abandi canke bakumiriwe bafise ingorane zabo tukamenya abo ari bo hama imigambi ikaca cane cane imigambi y'itera imbere ihera kuri abo abantu turazi ko abantu benshi bari mu mihana mu burimyi imigambi itegerezwa kuraba ingene abo bantu botera imbere kandi bagatera imbere bimwe badasubira inyuma biguma bibandanya bakinjira mu, mu marezo mu masirikwi y'ubutunzi bagashobora gukorana n'ayandi mashyirahamwe umwe wese ahari akaronka ikibeshaho umuryango wiwe hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icegeranyo ca pinide cerekana ko urugero rw'iterambere n'ubutunzi kw'isi rwongerekanye ariko ko mu burundi rwagumye mu cicaro co hasi faible developement yume mu gifaransa ico cegeranyo kivuga kandi ko kw'isi n'ubwo abantu bakomeje kuba mu bukene igice kimwe gusa kw'ijana c'abakire bahebuje biziziye ubutunzi bw'isi ku bice mirongo ine na bitandatu kw'ijana eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze loje kuri iyo nkuru umuryango wa afurika y'ubuseruko uvuga ko uhangayishijwe nuko haheze amezi abiri uwo muryango utagira inama nshingamateka icabujije abashingamateka bashasha gutangura ibikorwa nuko igihugu ca kenya kitaratora abagiserukira ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru ari yarusha inama nshingamateka igira kane y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yabwirizwa kuba iriko irakora kuva itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu guheze ariko siko biri kuko hari ibihugu bibiri bitararangiza gutora abashingamateka bashasha babiserukira ivyo navyo ni kenya hamwe n'igihugu gishasha ca sudani y'epfo muri uwo muryango ivyo vyashikirijwe n'utwara inama shikiranganje y'uwo muryango mu kiganiro yahaye bamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri uwo nawe ni honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzwe recegera ca kabiri c'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'Ubuganda one of the partner states the Republic of Kenya ati kimwe mu bihugu bigize uwo muryango wa yase kenya ntikirashobora gutora abashinga amategeko icenda bagiserukira ikindi naco no muri sudani y'epfo haracariho ingorane kuko abashinga amateka b'ico gihugu barahagaritswe na sentare y'uwo muryango ico gihugu casabwe gusubiramwo ariko n'ubu ntibirakunda kandi murabizi ko iyo umuryango nk'uyu ushaka gutera imbere nta n'umwe dusiga inyuma ni nk'umugani uvuga ko ushaka kwiruka neza yijana ariko ushaka gushika kure akanatera imbere ajana n'abandi igihugu ca sudani y'epfo coco cari caje gutora abagiserukira ariko sentare y'uwo muryango isangara amategeko atakurikijwe kuko bari bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kandi babwirizwa gutorwa n'inama nshingamateka y'igihugu iyo sentare yavuye itegeka ko amatora asubirwamwo uwasanzwe ari umushikiranganji w'igihugu c'ubuganda ajejwe ibibazo vy'akarere ka afurika y'ubuseruko avuga ko hari biriko biracererwa nk'amategeko yabwirizwa kuba yaratowe n'ibindi naho biruko yamenyesheje ko inama inama nshingamateka ya EAC izotangura mu gihe ibihugu byose bihejeje gutora ababiserukira It is imperative to note the first session of the first meeting ikindi ni uko mwamenya ko inama nshingamateka imaze gutangura umunsi wayo wa mbere canke inama yayo ya mbere ari ugutora uwitwara murumva rero ko bose babwirizwa kuba bahari kugira ngo bitorere indongozi yabo y'imyaka itanu muri iki gihe rero naho abandi bamaze gutongwa ntibikunda ko ivyo bikorwa kuko ibihugu byose bitoba biserukiwe without the presence of members from all partner states bitekanire ko uzotwara iyo nama nshingamateka azova mu gihugu cy'u rwanda inama nshikiranganji yayase ifite icyizere ko amatora y'umukuru w'igihugu muri kenya ategekanijwe ku itariki umunani z'ukwezi k'umunani kuza niyahera abashingamateka bazoca bihutira gutora abaserukira icyo gihugu mu muryango wa afurika y'ubuseruko ibindi bihugu nk'uburundi u rwanda tanzania n'ubuganda byaramaze guheza gutora abo bashingamateka si rya mbere iyo nama nshingamateka ya yase iteba kujaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu naho nyene iyo nama nshingamateka yaracerewe gutangura ibikorwa mu kiringo c'amezi arenga icenda n'ico gihe nyene byari byatumwe n'igihugu ca kenya kitari bwatore abagiserukira gushika ubu amategeko agenga uwo muryango n'abihano ategekanya ku gihugu kanaka gitebe yakomeje ibikorwa by'inama nshingamateka y'uwo muryango pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
mu kanya turasozera amakuru n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse inshamake y'amakuru twabashyikirije jared kushner umukwe wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump akongera akaba ari n'umuhanuzi mukuru wiwe yishyuye mu mwiherero no munsi wa kabiri ibibazo byo mugwi ujejwe ibibazo bijyanye n'iperereza mu nama nshingamateka ivyo birimwitoza ku vy'uko nimba uburusiya bwarivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri amerika umwaka uheze twababwiye ko kandi mu burasirazuba bwo hagati uyu munsi leta ya isirayeli yakuyeho uburyo yari yarashyizeho bwo gusaka ikintu cyose cyaba gikoze mu cyuma cyaba gitwawe n'abantu baza gusura ubutaka butagatifu ubwato bw'ingwano bwa leta zunze ubumwe za amerika bwariko bugenzura amazi yo mu kigobe cy'abarabu bwarashe insoro zo kugabisha ubwato bw'ingwano bw'igihugu cya iran ivyo inyuma y'uko ubwo bwato bwegereye cyane ubwato bwa amerika ivyo vyemejwe n'umutegetsi wo mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa amerika uno munsi kuwa kabiri kuri uyu wa kabiri kandi impande zombi zitavuga rumwe mu gihugu cya libiya zimaze gusinya amasezerano y'ubwumvikane no guhagarika imirwano muri iki gihugu aya masezerano akaba yasinyiwe imbere y'umuhuza emmanuel macron perezida w'igihugu cy'ubufaransa tundurisu umushingamateka akomeye atavuga rumwe na leta y'igihugu cya tanzania yagirijwe ko yakoresheje amajambo yerekana urwango afitiye umukuru w'igihugu john magufuli mu kumwita ko ari umutegetsi atwazaga hotora tundurisu ayoboye abatavuga rumwe na leta mu nama nshingamateka akaba ayoboye urwego rw'abashingwamanza muri tanzania yahagaritswe mu ndwi iheze ivyo inyuma ko ahaye ikiganiro abamenyeshamakuru aho yanebaguye perezida magufuli yongera aridoga ku bwoba buri mu gihugu cyose kuri nkuru twabwiye ko abantu batanu bishwe mu bitero bitari bike byagize n'abakekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu mu ijoro ryo ku munsi wa mbere bashyiriwe uno munsi kuwa kabiri mu bice bitatu mu buraruko bw'igihugu cya burkina faso hafi y'urubibe n'igihugu cya mari nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na innocent kimenyi yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro amakuru mwayashikirijwe na fide niyo ngabo afatanyije nanjye ernest ugeziwe ndabashimiye kandi mbifuza gukomeza kuryoherwa na gahunda radiyo yanyu ijwi ry'amerika yabateguriye muraraharyana